tubashimire ko muzindutse mwumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diana ninahazwe amashirahamwe yigenga arenga mirongo ine akorera mu gihugu c'uburundi asaba kutongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe muri ico gihugu turemeza ko agati akazina muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twita umuraporoteri sipesiyare kuko ata kintu na kimwe ariko arakora kiretse ko uh, ari muri politiki yo guhiga akazi uyu ni gerard hakizimana atwara ishyirahamwe foricon f rimwe mu mashyirahamwe atifuza ko fortune gaeta zongo atongererwa ikiringo cyo gukorera ku burundi nk'intumwa idasanzwe ya onu rigiteka yashoboye kwegeranya abantu novuga barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe ibiziga bishyika amajana abiri mirongo inani na batanu uyu nawe ni ansher niko yagize nawe atwara ishamwe liga iteka riri mu mashyirahamwe yifuza ko ikiringo c'iyo ntumwa ya onu mu burundi congerezwa turabigaruka ko handi hato mu yagezweho irya nino ku isi donald trump yahoze ari perezida wa amerika yifuza ko urubanza rwiwe ku bijanye na dosiye y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ruburanishwa ku mugaragaro navyo nyene twabe bateguriye naho muri niger abatembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu basaba kuganira n'ubufaransa idonido ni mukanyisasi nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahera muri leta zunze ubumwe za amerika aho donald trump yahoze ari perezida asaba umucamanza gutesha agaciro ikirego c'ubushinjacaha kigamije kumubuza kuvugira ku mugaragaro ku rubanza rwiwe rujanye n'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri thomas kamirindi ku itariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi umushinjacyaha wihariye jack smith yandikiye umucamanza tania chatkan ukuriye urubanza rwa trump mu rukiko rwa mbere rw'akarere ko ku rwego rw'igihugu ka washington dc yamusabye guha trump itegeko ryo kumubuza gutangaza ibintu bya rutwitsi ibinyoma n'ibitera ubwoba abatangabuhamya abanyamategeko abacamanza n'abandi bantu bose barebwa n'uru rubanza mpanabyaha asobanura ko ibyo Trump atangaza bigamije kandi gutesha abaturage icyizere bafitiye ubutabera ati iri teka ryarinda ubusugire bw'urubanza n'abaturage bagize urukiko rwa rubanda bita jury mu cyongereza kuri uyu wa mbere abavoka ba Trump nabo bandikiye umucamanza Chatkan bamusaba kwanga ibyo umushinjacyaha Smith yifuza kuri bo kubyemera byaba ari uguhonyora uburenganzira bwa Trump bwanditse mu itegeko nshinga bwo kuvuga no gutangaza ikimuri ku mutima umucamanza ntaratangaza igihe azafatira icyemezo Thomas Kamirindi urakoze hagati aho Uburusiya bwashize perezida wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku rutonde rw'abantu baronderwa n'ubu turacari kumwe na Thomas Kamirindi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'uburusiya itangaza uru rutonde ntivuga impamvu yarushyizeho umucamanza piotr hofmanski iravuga gusa ngo hofmanski piotr yosef umunyapolonye arashakishwa mu rwego rw'amategeko ahana y'uburusiya mu kwezi kwa karindwi gushize uburusiya bwashyize ku rutonde rw'abo bushakisha abandi bacamanza babiri ba sepeyi uwitwa rosario salvatore aitala ukomoka mu butaliyani n'umutegarugori tomoko akane ukomoka mu buyapani naho mu kwezi kwa gatanu gushize bwari bwarushyizeho umushinjacyaha mukuru wa sepeyi karim kan bose uko ari batatu bashyize umukono ku mpapuro zo guta muri yombi perezida w'uburusiya vladimir putin mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka sepeyi imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byo gushimuta abana ba ukraine ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho irya nino ku isi umushikiranganji ajejwe igisata c'ingenzi muri israel ejo kuwa kabiri yaragendeye arabia saudite n'urugendo rwa mbere rwakozwe n'umushikiranganji w'igihugu ca israel mu arabia saudite inyuma y'imyaka myinshi fidel nyongabo urugendo rw'umushikiranganji ajejwe ingenzi muri israel haim kaz rubaye mu gihe hariko haba ibiganiro hagati y'igihugu ciwe na arabiya saudite ivyo biganiro bifise intumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu katz azokwitaba ikoraniro rihagarikiwe n'ishami ry'ishirahamwe onu rijejwe ivyerekeye ingenzi kw'isi rizobera muri arabiya saudite mu rugendo rw'iminsi ibiri azoba arimwo muri ico gihugu katz yavuze ko igisata c'ingenzi gihuza ibihugu yongeye avuga ko gufashanya mu gisata c'ingenzi bishobora gutuma ibihugu vyumvikana kandi hashobora kuba iterambere mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yaratangaje mu rugendo yarimwo mu ndwi irangiye i new york mu nama rusange y'ishyirahamwe onu ko amasezerano yo kunagura imigenderanire na arabiya saudite ashobora gupfundikwa vuba ejo nyene umuganwanye n'ingoma wa arabiya saudite mohamed bin salman al saud yabwiye televiziyo yo muri amerika fox news ko uko iminsi igenda ariko batera begereza amasezerano yo kugirana imigenderanire myiza na israel ejo ku munsi wa kabiri kandi ambasaderi wa mbere wa arabiya saudite muri palestina naif bin banda a sudairi yashikirije perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina mahmud abbas impapuro zimugena muri ayo mabanga hari mu rugendo rwa mbere yagize mu ntara ya sijordaniya israel yigaruriye nari nabicaye ku masonga nk'itangura abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri niger basabye kuganira n'ubufaransa ku bijanye n'ingingo y'ico gihugu yo gutahukana abasirikare baco ubufaransa butangaza ko buzoba bwahejeje ico gikorwa mu mpera z'uno mwaka fidel niyongabo mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere abasirikare bayoboye niger batangaje ko ikirangamisi ku ngingo y'ubufaransa yo gukura abasirikare bayo muri ico gihugu gitegerezwa gushigwaho mu biganiro n'amasezerano yumvikanywe ko n'impande zombi ku munsi w'imana perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangaje ko igihugu ciwe kizokura ambasaderi waco muri niger abategetsi ba niger barakiye neza ivyatangajwe na perezida w'ubufaransa emmanuel macron batangaje ko ari intambwe ikomeye ku bijanye n'ubwigenge bw'igihugu cabo barindiye ko abategetsi b'ubufaransa babishyira mu bikorwa perezida macron yari yashatse kugirana imigenderanire idasanzwe n'igihugu ca niger yamara gukorana n'ico gihugu mu vya gisirikare vyararangiye perezida macron yatangaje ku munsi w'imana ko abasirikare bayoboye niger batagishaka kugwanya iterabwoba
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari amashirahamwe yigenga arenga mirongo ine akorera mu gihugu c'u Burundi yandikiye onu n'akanama kayo kajejwe agateka kazina muntu asaba ko ikiringo c'intumwa y'iryo shirahamwe mu Burundi kitohirahira ngo congerezwe mu kwezi kw'icumi kuza ayo mashirahamwe abona ko iyo ntumwa atakindi gamije atari ugucafuza igihugu harandi mashirahamwe ariko akorera hanze nayo asaba onu kugumiza ijisho ku Burundi biciye kuri iyo ntumwa inkuru tubaza Pierre Claver niyo nkuru aya mashirahamwe arenga mirongo ine adahanira ivyicaro vya politike mu burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ivyatsi yivuye inyuma iciyumviro co kwongereza ikiringo c'umwaka c'intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu oni mu vyerekeye agateka kazina muntu muri ayo mashirahamwe harimo ayaranira agateka kazina muntu nka ligue izere ntiwihebure piske burundi ayaranira agateka k'abanyororo nka association ntabariza ayagwanya urudandazwa n'inyuruzwa ry'abantu nka onrcp wetonfrere ayaranira iterambere nka codip ayabashingwa manza ayaharanira agateka k'ubwoko bw'abatwa ayugwaruka ayaharanira amatora meza na demokarasi ayagwanya umugera wa sida nka capes plus ayaharanira ineza y'umwana n'ayandi abayarongoye bahamagarira oni mu rwandiko bayirungikiye n'akanama kajejwe agateka kazina muntu ka oni kudahirahira ngo bagwe muco bise umutego w'abansi b'igihugu mu kongereza ico kiringo mu kwezi kuza ku izina rya bagenzi we gerard hakizimana twari shamwe foricone f rimwe muri ayo arabisigura kuri mikoro y'ijwi rya amerika uno munsi tuvugana turemeza ko agateka kazina muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twita umuraporoteri sipesiyare kuko atakintu na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda kuri bo uburundi bwarateye intambwe cyane muri icyo gisata ndetse n'umukuru w'igihugu icyo gisata kiramuraje ishinga batanga uturorero kuko z'icaha agihanirwa naho iyo bari mu mugambwe uri ku butegetsi hari abamaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda adatakaza na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nibyo nta gihugu na kimwe agatakaza na muntu kifata n'ijana ku ijana Ha- hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe ni uko abandi banayabigishwa gutsimbataza amahoro kubana neza ubwo rwandiko ruje mu gihe akanama kajejwe agateka kazina muntu kawe ni kari mu nama idasanzwe igira mirongo itanu na kane i geneve mu busuwise gushika mu kwezi kuza kw'icumi naho biri uko bagenzi babo bagwiriyemwo abakorera hanze bobo babona ko hamwe amakungu atogomeza ijisho ku burundi n'ivyahuha vyohuhuka urunani fyakat fidh human rights watch amnesty international n'ayandi akorera mu karere n'iburaya asigura ko iyo nyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu mu burundi ririmwo ubwicanyi kuboreza igufa abantu abagenda mazima yongo n'ibindi riteye amakenga kuko ribangamiye abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu ansheri niko yagize atwara ari igiteka ku izina rya bagenzi we yabwiye ijwi ry'amerika ko igituma bacifuza iyo ntumwa ari uko nk'akarorero abantu barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe mu myaka itatu iheze aho ah, rigiteka mm, yashoboye kwegeranya abantu novuga barenga igihumbi n'amajana umunani bishwe ibiziga bishika ah, amajana ndwi na mirongo inani na batanu amabi abandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa yoni yokongo kiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo muri raporo yiwe yacikirije mu nama iriko irabera i geneve ijwi rya amerika rifise intumwa yaho ni fortine zongo gaeta nawe nyene yaremeje ko agifise akazi muri ico gihugu kubera iyo nyangwa kubera iyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya Les personnes poursuivies menaient des activités politiques abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturaje ishinga kandi wamenga n'ibisanzwe hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba l'arbitraire, les intimidations et les représailles.
umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamige yatubwiye ko ataco barashima kubivuga ko kuva genwa mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe iyo ntumwa ntiremererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi naho n'ubu yongeye gusaba uruhusha amahigwe si menshi kuko uwuserukira Uburundi i Geneve mu Suisse Elisa Nkerabirori yabwiye akanama ka ONU ko atakaze azopfa ahawe muri ico gihugu Nous entendons que les pays initiateurs de ce mandat ati numvise ko hari abasabye ko iyo ntumwa yemirizwa n'igihugu canje yokongerwa ikiringo ubwo rwandiko nibwo abashikira muragwiyamiriza namwe mwibaza igituma hari abaguma bamushaka kandi agateka akazina muntu kifashe neza nuko akorera inyungu zabo apaniza igihugu n'umucangero mugume mwibaza ico kibazo kuko ibaguma bamubaraye ko natwe yokoreye tutamushaka de, de vous poser cette unique question.
ntawe uramenya ingingo ako kanama kawe ntikazofata inyuma yo kurungikirwa inzandiko zitandukanye z'abemera n'abiyamiriza intumwa ya oni icyo bikoze umuryango w'ubumwe bwa buraya wemeje i geneve mu suwise ko utewe amakenga n'ibibera mu burundi nko gufungira abantu ubusa gusa ntiwavuze aho uhagaze kuri icyo kiringo k'igiteye impari pierre clavin nkuru ku bw'ijwi ry'amerika ijwi rya amerika tubandanirize mu rwanda aho sentare y'ibanze ya kicukiro yarayifashe ingingo yo gupfunga by'agategekanyo uwitwa deni kazungu mu gihe cy'iminsi mirongo itatu imbere y'uko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi kazungu yagirizwa ibyaha biremereye birimo ibyo kwica abarenga cumi eric bagira ubusa ejo yakubitiye mu rukiko kumviriza dosiye ya kazungu ahageze yisekera rwose kazungu ahageze yisekera
mu mupira w'ibara ry'umuhondo n'ipantaro ijya gusa na kaki ari mu maboko y'abapolisi icyarimwe mu mapingu rubanda rumukomera ariko we yisekera uko niko denis kazungu yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa kicukiro ruri mu kagarama mu mujyi wa kigali mu cyumba cy'urukiko umucamanza yibukije uko imiburanire yagenze ku byaha icuma ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyo birimo icyaha cyo kwica umuntu ku bushake iyicarubozo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato guhisha umurambo w'umuntu n'ibindi iyo abapolisi batahaba ababuze ababo bashakaga kwihorera ibyo byose umucamanza yarasesenguye ingingo ku yindi yanzura ko ibyagezweho mu iperereza byagaragaje ko hari imibiri cumi n'ibiri yagaragaye kandi kazungu yemera ko ari we wabishe yashingiye kandi ku mvugo ze zo mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha aho uregwa yemera ko hari abandi bantu babiri yishe yarangiza akabateka mu isafuriya amagufa yabo akayamenagura mu mugambi wo gusibanganya ibimenyetso yisunze ingingo z'amategeko mu manza z'inshinjabyaha umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zigaragaza ko kazungu yakoze ibyaha yashingiye kandi ku kuba urega ubwe yiyemerera ibyaha ntanabyicuze umucamanza yategetse ko kazungu afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi yavuze ko mu kumufunga ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo ibyaha aregwa bihagarare yavuze kandi ko ari n'umwanya mwiza wo kurinda abakorewe ibyaha iburanisha rirangiye abapolisi bongeye kuboha kazungu bamusubiza muri kasho ari nako rubanda rumukomera kuri bamwe mu babuze ababo byaramarira gusa gusa uko ubushinjacyaha busobanura dosiye ya kazungu ntaho bwumvikanisha umwuga yaba yarakoraga ijwi rya amerika rimaze iminsi rikora iperereza kuri uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko mu makuru twagezeho aratubwira ko kazungu nta mugore agira ayo makuru akatubwira ko kazungu yigeze kugiraho ishuri ry'incuke riherereye i nyabisindu mu murenge wa remera mu karere ka gasabo byabaye ngombwa ko dusura iryo shuri tuhageze twasanze iryo shuri kazungu yari yararyise berwa nasari sikuru bwana emmanuel sibomana atuye nyabisindu mu myaka ibarirwa muri cumi n'irindwi acuruza ibikoresho birimo ibyifashishwa mu mazi no mu mashanyarazi aho acururiza ni nko muri metero icumi ujya ku ishuri ryahoze ari irya kazungu yatubwiye ko bari bazi kazungu ni uko ababyeyi kenshi bavugaga yuko abana akunda kubakubita ishyi kugira ute aricyo mbega tumuzeho ariko tumubona nk'umuntu nyine wigisha nta n'ikindi kibazo tumuzeho impamvu byadutunguye twatumenyereye kuba tumuziho kazungu umurezi ariko tubimaze kumva ngo yishe abantu byaradutunguye cyane turikanga uyu mugabo agasanga bikwiye ko ababuze ababo babona ubutabera buboneye kurekurwa bwo ntibyakunda twumva yuko bakamuzanye mu ruhame tukongera tukamureba tukibaza uburyo ko no kumuburanisha uriya ni uko nyine igihano cy'urupfu cyavuyeho kuko nawe nta bumuntu afite kuko iyo umuntu yishe abantu cumi na bane arakicara hariya akabyemera ngo njye narabishe sihaba agifite ubumuntu ibyaha kazungu akurikiranyweho ubushinjacyaha ntibugaragaza muri dosiye yabwo igihe nyacyo yaba yaratangiye kubikorera gusa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda nibwo byamenyekanye ko uyu mugabo yicaga abantu yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yakodeshaga mu kagari ka busanza i kanombe ku kicukiro mu myiregure yabwiye umucamanza ko yishe abo bantu nyuma y'uko bamuteye sida ku bushake bwabo ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rwihutiye kuyitangaho umucyo ruvuga ko kazungu abeshya ari mutaraga ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya muri uganda imiryango y'abarundi igera kuri mirongo ine yahungiye muri ico gihugu nyuma yo kuva muri kenya isaba gutahukanwa mu burundi mu rukurikirane rw'inkuru ijwi rya amerika iriko ikorera mu ikambi ya nakival uno munsi umenyesha amakuru ignatius bahizi aratubwira ku muriri w'ingene abarundi bashitse muri uganda n'ubuzima babayemo aba barundi bahungiye muri kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri itanu bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura
muri kenya uko byagenze icya mbere umutekano muke ikindi cya kabiri ni uko twari tubayeho nabi dufata umwanzuro wo gukaruka inyuma mu gihugu cyacu urabona twahereye dufata amafaranga ashika ku bihumbi bibiri y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga igihumbi na magana atandatu ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo nabyo byatera biduga hamwe ugiye ni ukuvuga ntabwo twe twapokera indya twari mu nkambi ya, ya karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi ababosi rero ibiryo barabiduza hamwe izo ndya upokeye izo z'icyo gihumbi na magana atandatu wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize nta hantu ho gukorana ahantu mu butayu wirirwa wicaye kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamye amaraso ngo wakamye amazi y'umubiri kumbe n'inzara nta kintu ufite uri kurarya natwe turavuga ati ko ata gahunda yo guhungura impunzi irimwo reka duhite dutaha nongeye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya nakivare kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya uganda twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu rwanda uganda yari yaturekuye twambutse kuri migiresheni y'u rwanda itugarura inyuma tugaruza muri uganda badusubiza inyuma tuvuga ko hano ata muhanda duhafise utugarura mu burundi muri un ya uganda aba ariyo itwakira ituzana ahangaha twaraje itike iherera hiyo turenze muri kenya busiya duhitamo kuza turaza nyine dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igare nyine n'abandi baza baraduha ubuyambi nyine tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero baducangira guteba aho tugera ngaho mu rwanda mu rwanda rero turinjira hama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyine by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri kompiyuta bararungika baca baratwirukana twebwe baritwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutorayo mu bugande baratuzana ngaho tuza kugera ahantu bita kagitumba turinjira mu mupaka w'u rwanda muri migiresheni y'u rwanda barapima imizigo barareba ko nta byuma tuba tuzanye imizigo barayipima basanga nta ngorane ariko nyuma icyagiye kuhaba barareba taa mwese tubabone mwasubiye muri uganda ca turagenda turacumbika aho kuri boda kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi itatu badufasha baduha ibiryo ni ukuri abanyagihugu ba uganda imana ibahezagire kuko baradufashije cyane ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri uganda baja muri kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona muri kenya nta cyiza kiriyo icya mbere kubera ko abasudani barica abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita ni kuvuga bagararake cyangwa bashaka kuvuga iki ni umurundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagararake ufite agatelefone ugende bakwice ubu uri kurakora akazi ko kunyonga piki bakwice umwana apfa n'uyundi amazi ku irobine abasudani bakazana ibihiri n'amacumu n'ibike bakatwica ubwo rero twabonye iwacu n'iwacu hako dupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'abaducumita batuziza ubusa abasudani hari ukuntu bakora imigumuko bakica abo izo mpunzi z'abarundi badasangiza ubwoko n'abo basudani hari abantu bishe mukabibona ngo bishe umuntu runaka si umwe si babiri si batatu sagashesheshwarumuri bagiye baranabivuga no mu makuru abana bagiye ku ibomba kuvoma bapfuye akantu baca batora amabuye ni abantu bakoresha amabuye mu kurwana intambara ikaba itanguye abakuriye inkambi ya nakivare bavuga ko bategereje kuzacuriza impunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa kenya igihe bazaba bacura izindi mpunzi z'abarundi emma coloy ni ukuriye ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya nakivare ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka wo mu burengerazuba w'u rwanda na uganda nuko niho zahagarikiwe zisubizwa inyuma hasheri na leta ya uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya nakivare kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikwiye kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga igihumbi ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri izitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri somaliya etiyopiya hamwe na sudani Ignatius Bahizi ijwi ry'Amerika mu nkambi ya Nakivale Uganda ijwi ry'Amerika tubandanirize ku kiganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yashyizeho minisiteri y'uburezi ikaze mu kiganiro amerikana muri leta zunze ubumwe za amerika itegeko nshinga rivuga ko ubutegetsi nyubahirizategeko bwose buri mu maboko ya perezida wa repubulika ba minisitiri be bitwa sekreteri ni abajyanama be itegeko nshinga risobanura ko perezida ashobora gusaba igitekerezo mu nyandiko buri muyobozi wa departoma ashinzwe departoma niryo zina rya minisiteri kongeresi yashinze guverinoma ya mbere ku itariki ya kane y'ukwa gatatu igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda yari igizwe na minisiteri enye gusa ni ukuvuga departoma enye gusa iy'ububanyi n'amahanga iy'imari ya leta iy'intambara yaje guhindurirwa izina yitwa iy'ingabo z'igihugu n'iy'ubutabera uyiyobora akaba n'umushinjacyaha mukuru w'igihugu mu myaka magana abiri na mirongo itatu n'ine guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika imaze ifite departoma ni ukuvuga minisiteri cumi n'eshanu zino enye za mbere na mbere zo ku ikubitiro zamaze imyaka mirongo itanu n'icyenda irengaho gato arizo zonyine ziriho kongeresi yashinze iya gatanu y'ubutegetsi bw'igihugu mu gihumbi magana umunani na mirongo ine n'icyenda iya gatanu y'ubuhinzi mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na kabiri iya karindwi y'ubucuruzi mu gihumbi magana cyenda na gatatu iya munani y'umurimo mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatatu iya cyenda y'ubuzima mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu iya cumi y'imiturire n'iby'imijyi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu iya cumi n'imwe yo gutwara abantu n'ibintu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi iya cumi n'ebyiri y'ingufu mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi iya cumi na gatatu y'uburezi rero mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda iya cumi na kane y'abasirikare bavuye ku rugerero mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda iya cumi na gatanu ari nayo ya nyuma yavutse y'umutekano w'imbere mu gihugu mu bihumbi bibiri na kabiri ijwi rya amerika kongeresi imaze kwemeza itegeko rishinga departoma y'uburezi perezida jimmy kara wari uriho icyo gihe yarishyizeho umukono ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda departoma yatangiye gukora ku mugaragaro ku itariki ya kane y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda mirongo inani yaturutse ku rugamba rurerure umushinga w'itegeko watangiye kugibwaho impaka muri kongeresi guhera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani ariko inshuro nyinshi nyinshi ukabura amajwi akwiye impaka zakemuwe n'uko uburezi buzaguma mu nzego z'ibanze nk'uko bisanzwe departoma y'uburezi na guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ntibagomba kwivanga mu by'imfashanyigisho cyangwa gushyiraho amashuri departoma ishinzwe gushyiraho politiki zo kugena imari yo gufasha uburezi kuyisaranganya no kugenzura uko ikoreshwa mu bo iba yahawe igomba kwita cyane cyane ku bibazo by'ingutu bishobora kuvuka mu burezi kurwanya ivangura mu burezi no gukora ku buryo uburezi bugera kuri bose kandi kimwe nyamara n'ubu hari ababona ko ikwiye kuvaho bamwe mu bashakashatsi bavuga ko yananiwe gukemura ikibazo cy'ubusumbane mu myigire hagati y'abakene n'abakire mu banyapolitiki abatayishaka biganje mu ishyaka ry'abarepubulikani muri bo twavuga nka donald trump avuga ko aramutse atowe yahita ayisesa gusa ikibazo ni ukumenya niba kongeresi yamwemerera nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo ijwi rya amerika wa washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari kumwe natwe aha niho duce tuba turarangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo kuri mikoro mwari kumwe na jewe diana ninahazwe yakoze nadia taha yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera hanyuma ahanje turaza gusubira saa kumi na zibiri mu makuru azoba agezweho ico gihe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzanya ku ijwi ryayo